mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi shoti wevuzi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mushobora kudusanga no ku rubuga rwacu rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankose ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi uyu ni umwanya wa cya kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima amagara y'abantu tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha uyu munsi rero turaganirira ku ndwara y'igituntu cy'igikatu ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbahe ikaze mwese ni umwanya ijwi ry'amerika ryabageneye kugira ngo twese hamwe turusheho gusobanukirwa indwara zitandukanye bizatuma turushaho kuzirinda kuzirwanya bityo tubungabunge ubuzima bwacu n'ubw'abacu uyu munsi twabatumiriye impuguke mu byerekeye indwara y'igituntu turaza kwibanda ku gituntu cy'igikatu tubibutse ko igituntu ari imwe mu ndwara zugarije isi ikaba n'imwe mu byuririzi bya sida mu mwanya rero turabahamagara tubahehe umurongo muganire n'umutumirwa wacu nk'uko bisanzwe muduhe telefone zanyu mushobora no kuza kutubipa mu kiganiro kuri nomero ya whatsapp yacu ni ukubanza akamenyetso ko guteranya kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe nk'uko rero nari mbivuze mu kanya uyu munsi turaganira ku ndwara y'igituntu cy'igikatu turanareba akamaro ko kwisuzumisha hakiri kare ishami rya oni ryita ku buzima wms rivuga ko igituntu hari imwe mu ndwara icumi za mbere zica abantu benshi ku isi mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi miliyoni icumi barwaye igituntu miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu bahitanywe n'iyo ndwara abo barimo miliyoni magana atatu bagendana bagendanaga ubwandu bwa sida iyo mibare oms ikaba yarashyize ahagaragara mbere y'impera z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani umwaka ushize muri uwo mwaka wa bibiri na cumi na karindwi kandi oms igereranya ko miliyoni imwe y'abana barwaye igituntu kandi ko ibihumbi magana abiri mirongo itatu bapfuye bazize iyo ndwara abo nabo n'abahitanywe n'igituntu nk'imwe mu ndwara z'ibyuririzi indwara y'igituntu ikomeje kuza ku isonga rero mu zica abantu benshi bagendana umugera wa sida igituntu kitacyumva umuti nacyo gikomeje kugariza rubanda kandi giteye impungenge mu byerekeye ubuzima wemesi igereranya ko mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi abantu miliyoni magana atanu mirongo itanu n'umunani icyo gihe bari bacyandura igituntu cyagize ubukana kigira ubudahangarwa ku muti wa rifampicine uh, ni umuti wari uwa mbere wabashaga guhangana n'igituntu mirongo inani na kabiri ku ijana mu bawufataga wagize ubudahangarwa muri rusange rero igituntu kigabanuka ku gipimo cya kabiri ku ijana ku mwaka oms ikaba ivuga ko ibi bigomba guhinduka icyo gipimo kikagera kuri kane cyangwa se gatanu ku ijana buri mwaka ibyo byatuma ingamba zo kurwanya igituntu mbere y'impera z'umwaka wa bibiri na makumyabiri zishoboka ku kigereranyo rero oms uh, mu ishami ryita ku buzima rivuga ko ubuzima bw'abantu miliyoni mirongo itanu n'enye bwarengewe no kuba barasuzumwe igituntu bakanavurwa hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'uw'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kurandura igituntu mbere y'impera z'umwaka ibihumbi bibiri na mirongo itatu ni kimwe mu cyerekezo cy'intego z'ubuzima hagamijwe iterambere rirambye uyu munsi rero twabatumiriye bwana habiyambere inosa ushinzwe kwita no gukurikirana abarwayi b'igituntu cy'igikatu ku rwego rw'igihugu muri rbc ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima Eh, ni mu ishami rero rishinzwe kurwanya igituntu mu rwanda nagira ngo tumwakire bwana habiyambere inosa uraho urakomeye
yewe muraho muraho yego wakoze cyane rero kutubonera uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri iyi ndwara y'igituntu cyane cyane icy'igikatu Eh, ikaze ku ijwi ry'amerika
yewe murakoze Ye. mu gutangira nifuzaga ko wabanza kutubwira igitera indwara y'igituntu mbere y'uko tureba eh, ibyerekeranye n'indwara y'igituntu cy'igikatu n'uburyo abarwayi bakurikiranwa cyangwa se eh, n- n- no kwisuzumisha hakiri kare akamaro bifitiye umuntu mwatubwira rero igituntu ari indwara iterwa n'iki
yewe murakoze Iyi indwara y'igituntu ni indwara iterwa n'agakoko gato cyane umuntu adashobora kubonesha amaso umuntu akabona gusa akoresheje ibyuma byabugenewe bikoreshwa mu mavuriro bita mikorosikopi Eh, ako gakoko rero gatera iyo ndwara y'igituntu akaba ari agakoko gakunze kwibera mu mwuka kakaba kagera mu mwuka muri cya gihe umuntu aba akorora mu gihe yicamuye mu gihe aseka mu gihe avuga Eh, ako gakoko kakaba kitwa basiyedokoka iyo basiye dokoke ikaba ari agakoko kavumbuwe n'umugabo w'umuganga w'umuhanga wo mu gihugu cy'ubudage witwa robert koch mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na kabiri akaba ari agakoko rero umuntu yandura mu buryo bw'umwuka mirongo inani ku ijana igituntu ushobora kucyandura mu buryo bw'umwuka duhumeka eh, ubundi buryo bukaba bwafata makumyabiri ku ijana Mhm.
Eh, ariko nanone igituntu nubwo icyandura muri ubwo buryo bw'umwuka duhumeka udukoko tukajya mu bihaha dushobora kunyura mu miyoboro y'amaraso tukava mu bihaha tukajya mu yindi myanya mu bindi bice by'umubiri Eh, Mhm.
indwara y'igituntu rero ni ako gakoko kitwa basiye de coq niko gatera iyo ndwara y'igituntu mu gihe umuntu agahumetse yego mutusobanuriye neza rwose igitera iyi ndwara ndetse n'uburyo yandura noneho n'iki cyabwira umuntu ko yarwaye igituntu
Ye, igituntu ni indwara igaragaza ibimenyetso byinshi ariko muri ibyo bimenyetso ndababwira eh, iby'ingenzi icya mbere ni inkorora igejeje cyangwa irengeje ibyumweru bibiri icya kabiri ni ukugira umunaniro uhoraho icya gatatu kugira umuriro umuntu akagira umuriro rimwe na rimwe nimugoroba nijoro aryamye akaba yabira ibyuya ku buryo nk'amashuka aba aryamiye akenshi usanga wagira ngo basutsemo amazi yatose Eh, ikindi ni ukugira ikizibakanwa eh, kumva umuntu nta kintu ashaka kurya agakwikiraho rero ikimenyetso cyo kunanuka umuntu agenda atakaza ibiro ibyo ni byo bimenyetso by'ingenzi ariko hejuru y'ibyo bimenyetso hakaba hari n'ibindi bimenyetso bishobora kwiyongeraho bitewe n'ibice by'umubiri byibasiwe n'utwo dukoko tw'igituntu yenda ntaze nk'urugero eh, nk'ufite nk'igituntu cyibasiye inturwunyu z'umubiri muri icyo gihe birumvikana ko hiyongeraho eh, utuntu tw'utubyimba akagenda agira ibibyimba Eh, ikindi nk'ufite kiriya gituntu kibasira amagufa hashobora kwiyongeraho nk'ikimenyetso urugero akenshi icyo gituntu cyo mu magufa gifata mu magufa gikunda kwibasira uruti rw'umugongo iyo kibasiriye rero uruti rw'umugongo ni cya gihe ubona umuntu yagize inyonjo Eh, ariko rero icyo twibandaho cyane ni cya gituntu cyo mu bihaha kigaragazwa n'iyo nkorora igejeje cyangwa irengeje ibyumweru bibiri kubera yuko ari cyo cyandura nicyo cyanduza kandi eh, wamara kucyandura ku buryo gishobora gufata imyanya iyo ari yo yose y'umubiri biterwa gusa n'udukoko tw'igituntu ahantu twashatse kwerekeza mu bice bimwe na bimwe by'umubiri Ye. muratubwira ko igituntu gifata mu bice bitandukanye by'umubiri noneho umuntu ashobora kumenya ko arwaye igituntu gisanzwe cyangwa se igituntu cy'igikatu ibimenyetso byaba bitandukana
Eh, oya ibimenyetso ntabwo bitandukana ibimenyetso ni bimwe gusa kugira ngo nk'uko mumaze kubikomozaho muvuga eh, igituntu cy'igikatu eh, imiterere yacu icyo ari cyo ni ukuvuga ngo umenya igituntu cy'igikatu ari uko ukoresha ibizamini bya laboratwari ibizamini rero twifashisha eh, ni ibizamini ni kirikire zikorwa muri laboratwari nkuru y'igihugu nibyo dushingiraho tukanashingiraho ku kindi kizamini bita gene expert Eh, ni ikizamini ni imashini zigezweho dusigaye dukoresha mu rwanda tuzimaranye uyu mwaka ni uwa kane Eh, izo mashini rero eh, molekile eh, zipima kugira ngo barebe yuko ari igituntu cy'igikatu nk'uko mwabivuze ni umuti wa rifampicine ifata rifampicine noneho iyo basanze twa dukoko tw'igituntu tudashobora kwicwa n'iyo rifampicine muri icyo gihe aba ari igituntu cy'igikatu Eh, ariko ubundi hari undi muti wa kabiri bapima bita izoniyazide izoniyazide nawe ni umuti ukomeye mu miti ivura indwara y'igituntu ni ukuvuga ngo iyo iyo miti eh, izoniyazide na rifampicine itakibashije kwica udukoko tw'igituntu muri icyo gihe kiba cyabaye igituntu cy'igikatu ariko noneho iyo rifampicine yo eh, ya mashini nababwiye ya gene expert ipima rifampicine yonyine yenda ushobora kwibaza uti se kuki noneho bapima nawe igituntu cy'igikatu ari uko umuntu aba adashobora udukoko tw'igituntu tudashobora kwicwa na rifampicine na izoniyazide kuki noneho iyo mashini yo ipima eh, rifampicine yonyine Mhm.
iyo rifampicine icyo tugenderaho ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko umu eh, iyo rifampicine itagishoboye kwica twa dukoko tw'igituntu mirongo icyenda n'icyenda ku ijana na izoniyazide iba itashobora kwica utwo dukoko tw'igituntu Eh, niyo mpamvu rero iyo iyo mashini ya gene expert ireba molekile imwe iriya ya rifampicine ariko noneho iyo idashobora kwica twa dukoko kiba cyabaye igituntu cy'igikapu ibyo ni ibya mbere ubwa kabiri eh, biriya bizamini bya kirikire bikorerwa muri laboratwari nkuru y'igihugu bo babireba byombi bareba rifampicine bakareba na isoniyazide ni ukuvuga ngo ibisubizo bya kirikire bitwereka yuko eh, ya rifampicine na izoniyazide bidashobora kwica twa dukoko tw'igituntu ubwo muri icyo gihe rero kiba cyabaye igituntu cy'igikatu Eh, ariko nanone igituntu cy'igikatu tutagiye ku bipimo eh, ubundi igituntu cy'igikatu ni cya gituntu gisanzwe kiba cyavuzwe nabi kuvuzwa nabi birashaka kuvuga iki Mhm.
ni kwa kundi umuntu anywa imiti adakurikije inama za muganga urugero naba iyo miti umuntu agomba kuyinywa buri munsi buri munsi umuntu akagenda ayinywa agenda yisubira uko ashaka aho kugira ngo ya miti imugirire akamaro yice twa dukoko tw'igituntu ahubwo igenda imenyerana natwo noneho ku buryo ya miti iba itakibashije kwica twa dukoko tw'igituntu ubwo rero iyo miti yombi iyo itakibashije kwica twa dukoko tw'igituntu niho bavuga igituntu cy'igikatu Mhm. muraza kutubwira neza icyo noneho umurwayi yakora nk'ubwo eh, kugira ngo gihinduke igikatu harimo uruhare rw'umurwayi ufata imiti eh, turaza kureba n'ibindi bishobora gutera ubwo budahangarwa bw'indwara y'igituntu ku miti ariko nk'uko mubizi ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika batangiye kuduhamagara bifuza kubaza nagira ngo twakire uwa mbere eh, fabrice uranyumva wiriwe neza uraduhamagara urahagana he
mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga yumwuka ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
Eh, muri make nge mfite igitekerezo kandi nkagira n'inyunganizi yego
kuri turabizi neza ko indwara kandi umuntu ndetse ikazahaza guma ahantu hamwe ndumva telefone yawe icika fabrice
ni ikibazo cy'ikirere n'ubundi ndahana
ni ikibazo cya- cy'ikirere noneho basa ko umurwayi igituntu yafata rimwe na rimwe ugasanga urupfu
yewe na- byibazaga ese byibuze Imiro- umurongo wawe urimo gucika ntabwo turimo kubasha kumva amagambo ara- aragenda acikagurika Um, ni ikibazo
ongera usubiremo ikibazo turebe ko twacyumva neza noneho
ndimo ndavuga ko igituntu ari ikibazo kandi berekana kwica noneho tuba tumaze kubona neza ko igenda abantu benshi buri munsi Ah, biri mu bintu bicuruzwa bitera izo ndwara harimo nk'itabi no kunywa inzoga nyinshi
I- ura- Ese uravuga turibazaga ati- uravuga ko itabi ritera igituntu Ubucuruzi.
Eh?
Itabi ritera igituntu Mm.
rero ugasanga aba- abanywa itabi ugasanga iryo tabi ryabaye riri kuri dore nyinshi ibyo usanga ryarabakoranije bikabakurura indwara y'igituntu
uravuga Basaza fabrice babayeho.
uravuga B'ubuzima.
abantu ba- uravuga abantu bari basanzwe barwaye igituntu ba- banywa itabi cyangwa abantu barwaye igituntu kubera itabi
ni ukuvuga ngo ni abantu barinywa Mm.
bamara kunywa ryinshi rika- rikarenga noneho ugasanga barwaye indwara iyo ndwara y'igituntu
Mm, o- o- ugasanga kandi tuzi neza ugasanga neza minisiteri nayo y'ubuzima hari uruhare yagize mu kwandika ku matwi ko itabi ryica ariko ntibafate ingamba zo kurihagarika eh, iyo ndumva ari tuzi neza ko itabi ndumva ari ibintu bibiri bitandukanye fabrice ariko ubwo eh, ndaha umwanya ndaha umwanya umutumirwa gusobanura ariko ni ibintu bitandukanye bitandukanye itabi na na- ni- n'igituntu yatubwiye i- i- igitera igituntu ntabwo ari itabi
n'itabi biragaragara neza ko nabyo kubwo iyo turebye mu ma- mu matangazo yaryo nabyo biba biriho ko ritera igituntu
Eh, cyangwa ni uko igitu- itabi naryo ryangiza ibihaha
minisiteri y'ubuzima rero yanditseho ko itabi ritera igituntu Mm.
bakaba barirwanya iki bari gukora kugira ngo n'icyo kintu gikurura indwara bakizi ko gitera iyo ndwara baki- bagica ikindi ni bari gukora kugira ngo indwara y'igituntu igi- igabanuke byibuze tuvuge ati mu myaka nk'itatu cyangwa itanu cyangwa icumi iri imbere ku buryo nta munyarwanda uzavuga ngo arawe ikibazo cy'indwara y'igituntu urakoze urakoze cyane fabrice turabarira ikibazo cyawe cyagiye gicikagurika ariko ubwo turagenda duterateranya nti- hari bubu- buremo inama ishobora no gufasha n'abandi ndagushimiye cyane Um, reka mbahe umwanya rero bwana habiyambere musubize fabrice nubwo ikibazo cyacitse ariko arazanamo itabi n'indwara y'igituntu n'uburyo mbese isho- ishobora gucika ingamba zaba zarafashwe kugira ngo iyo ndwara izacike mu gihugu
ye murakoze Eh, ikibazo cya fabrice wo muri muhanga Eh, ubundi itabi itabi ntabwo ari ryo ritera igituntu ntaho bihuriye rwose itabi gusa icyo ryangiza mu mubiri cyangiza ibihaha imyanya y'ubuhumekero iyo imyanya y'ubuhumekero rero eh, yangiritse muzi yuko itabi rishobora gutera na kanseri rishobora gutera kanseri ni ukuvuga ngo rero eh, iryo tabi iyo rimaze kwangiza ya myanya y'umubiri bya bindi bigira n'ingaruka kuri bwa budahangarwa bw'umubiri bishobora kugenda bigabanya bwa budahangarwa bw'umubiri noneho ku buryo nk'uwo muntu unywa itabi aba ashobora kuwandura ku buryo bworoshye gusumbya utarinywa icyo ni byo bikora ku mubiri Eh, noneho eh, ku bijyanye n'ingamba eh, zo kugira ngo turandure indwara y'igituntu mu rwanda eh, ngira ngo nk'uko mwabikomojeho eh, intego y'umuryango eh, w'abibumbye wita ku buzima ni uko muri bibiri na mirongo itatu iyo ndwara y'igituntu bishobotse yaba yacitse ubwo rero izo ngamba natwe nizo tugenderaho ubu mu rwanda twatangiye nyine ubukangurambaga eh, dusobanurira abantu uburyo ki iyo ndwara yi- yandura ibimenyetso uburyo ki bayisuzuma eh, abaturage bakisuzumisha ku buntu bakavurwa ku buntu ku buryo eh, i- mu- izo ngamba twafashe eh, nituzikomeza gutyo imiti igakomeza ika- ikaboneka igatangirwa ku buntu umuturage uwo ari we wese ushaka serivisi y'ubuvuzi ku bijyanye n'igituntu akayibonera bugufi y'aho atuye eh, ndumva rwose eh, nta shiti dushobora kugera muri uriya mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu indwara y'igituntu rwose yacitse cyangwa nubwo itacika burundu ariko ikaba yagabanutse ku buryo bugaragara Eh, izo rero nizo ngamba dufite Eh, ikindi ni ugukomeza kwigisha abaturage tubasobanurira iby'iyo ndwara izindi ngamba zafashwe mu bijyanye n'ubuvuzi ubu muri iki gihe eh, mu rwanda dufite kirinike mobile eh, irimo radiogra- radiography igenda izenguruka hirya no hino mu gihugu ni amakamyo abiri abarimo abantu babiri ba- buri kamyo igira abantu babiri haba hariho muganga dogiteri hakaba hariho n'umuntu w'umuradiologe bariya bashinzwe nyine gukoresha biriya byuma bya radiography ubwo rero ayo makamyo ukuntu tuyakoresha agenda azenguruka mu magereza yose y'igihugu ava kuri gereza ajya ku yindi bagenda basuzuma basuzuma basuzuma noneho ikindi shuri iyo hari eh, nk'umurwayi w'igituntu wagaragaye mu kigo cy'amashuri runaka muri icyo gihe ayo makamyo nayo aradufasha akagenda ba- bagasuzuma n'izo mashini za jinegisi nababwiye izo mashini zikaba ziboneka mu bitaro byose by'igihugu eh, zikanaboneka no mu bigo nderabuzima eh, bigira abarwayi benshi cyane cyane nk'ibigo nderabuzima by'i kigali niho bakunda kugira abarwayi benshi ariko ubu gahunda ni uko eh, ibigo byose nderabuzima eh, bazagenda bakwizamo izo mashini izo mashini rero eh, akamaro k'iyo mashini ya gene expert iyo mashini ya gene expert idufasha kumenya hakiri kare naba umuntu arwaye igituntu gisanzwe cyangwa naba ari igituntu cy'igikatu kubera yuko nk'uko nabikomojeho ngitangira iyo mashini ya gene expert ireba wa muti wa rifampicine naba ushobora kwica twa dukoko tw'igituntu ubwo bihita bigaragara naho umuntu arwaye igituntu iyo mashini igisubizo isohora igaragaza naba afite igituntu icyo ni icya mbere icya kabiri ikagaragaza naba ari igituntu cy'igikatu Mhm.
Eh, ku buryo ubwo ashobora ni guhita avurwa uburyo dukoresha. ni yego uburyo dukoresha yego reka noneho eh, ubundi buryo dukoresha rero ni bwa bundi bwa kiritire nababwiye ibizamini byoherezwa muri laboratwari nkuru y'igihugu noneho bakareba eh, bagapima eh, wa muti wa izoniyazide na rifampicine kugira ngo barebe n'aba bishobora kwica udukoko tw'igituntu Mhm.
ubwo rero ubwo ni uburyo dukoresha twashyize mu bikorwa izi akaba ari ingamba zikomeye zishobora kuzadufasha kugera muri wa uriya mwaka wa eh, wa bibiri na mirongo itatu ye igituntu twakiranduye burundu mu gihugu izo ni ingamba nyinshi ubundi inzego zose eh, ubuyobozi inzego zitandukanye turafatikanya ubutumwa bugatambutswa nyuma y'umuganda eh, aba- abayobozi n'abatumije inama y'abaturage ntabwo bayirangiza badatanze ubutumwa ku ndwara y'igituntu ibyo byose rero nidukomeza gufatanya eh, inzego zitandukanye nta kabuza dushobora kuzagera muri uriya mwaka wa bibiri na mirongo itatu igituntu twara icyarabaye amateka mu rwanda murakoze Eh, murakoze namwe ibyo ni izo ni ingamba zumvikana Ah, reka twakire noneho na jean pierre jean pierre wiriwe urahagana he
Ah, ndi hano kacyiru i kigali mu rwanda ye ufite ikibazo cyangwa ni inyunganizi
n'inyunganizi Mhm.
ukuntu Mm.
buriya waba n'umuntu urwaye igituntu muremewe ukaba wayifata Mm, oh, subiramo iki- ikirere nduba kimeze nabi ahari ngo ngo uri kumwe n'umuntu urwaye igituntu
muri gusa- ah, gusangira ku muheha umwe cyangwa se mu gikombe kimwe Mhm.
ukaba wakandira igituntu nawe Mhm. ye Eh, mwa- icyo ni ni- ni- murabasha ni ikibazo wifuza kubaza icyo ngicyo
ikibazo ye nta kindi mpite mpu- mu-
noneho Mm,
buriya buriya usanga nk'umuntu aki- a- a- a- agifata iyo amaze gufatwa a- ashobora kuba yajya kwa muganga akavurwa agakira bitarenze igihe kingana iki
mhm. Eh, urakoze cyane jean pierre Mhm. Ye, namwe murakoze turabafite eh, natwe ni uko Ye, um, bwana habiyambere uh, jean pierre ati gusangira ku muheha cyangwa ku gikombe bishobora kuba byakwanduza umuntu igituntu ubundi akabaza rero uh, ni- ni- ni- ni- niba hari ni uh,
igihe Ni- ni- umuntu n'igihe akira um- igihe nabyumvise nabyumvise bifata- rikamusubiza eh, igihe bifata kugira ngo Bo, umuntu ku akire kibazo eh, ku kibazo cya jean pierre wo ku kacyiru ubaza ati abantu basangiriye ku gikombe eh, cyangwa se umuheha umwe ntashobora kumwanduza igituntu ibyo birumvikana rwose naba umuntu arwaye indwara y'igituntu kubera yuko na ya macandwe aba arimo utuntu tw'udu hagiye aba akorora agenda azamuka azamo utuntu tw'u- tw'udukoko tw'igituntu ugasomera ku muheha umwe cyangwa ku gikombe kimwe undi nawe agahita asomeraho muri icyo gihe muri ubwo buryo ashobora kwandura indwara y'igituntu yayandura ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu mu buryo dukoresha mu kurwanya indwara iriya ndwara y'igituntu no kuyirinda ni ukwirinda gusangirira ku kintu kimwe umuntu nkwiye gusomera ku muheha nawe uwusomereho ku gikombe kimwe cyangwa ikiyiko kimwe ibyo ni ukubyirinda ni- mbega ni ukugira isuku muri byose n'aho turi hose Eh, ku bijyanye n'igihe bifata kugira ngo umuntu akire indwara y'igituntu indwara y'igituntu gisanzwe ikira mu gihe cy'amezi atandatu noneho indwara y'igituntu cy'igikatu eh, hari ubu- hari uburyo bubiri butandukanye hari imiti dukoresha igakirira amezi icyenda hakaba n'indi miti dukoresha igakirira amezi makumyabiri muti se abavurwa amezi icyenda n'abavurwa amezi makumyabiri ni abantu bameze bati Eh, uvurwa amezi icyenda ni wa muntu urwaye indwara y'igituntu cy'igikatu aribwo bwa mbere naho abavurwa amezi makumyabiri ni wa muntu urwaye indwara y'igituntu gi- cy'igikatu ari ubwa kabiri cyangwa inshuro nyinshi ubwo impamvu avurwa eh, igihe kirekire gusumbya uriya uyu ufashwe aribwo bwa mbere ni uko muri icyo gihe naba yarigeze kunywa imiti y'igituntu cy'igikatu eh, dutekereza ko muri icyo gihe ashobora kuba n'iyo miti harimo imwe ida- imwe idashobora kumuvura akaba ari no muri urwo rwego rero bya bizamini bikorerwa muri laboratwari nkuru y'igihugu mbere y'uko bamushyira ku miti ba- babanza kureba naba na ya miti y'igituntu cy'igikatu ishobora kumuvura isanzwe ikoreshwa mu gihugu naba harimo ishobora kumuvura cyangwa idashobora kumuvura iyo bibaye amahire rero tugasanga ishobora kumuvura bitewe n'ibyo bizamini byakorewe muri laboratwari nkuru y'igihugu muri icyo gihe bishobora kumuha ya miti y'amezi icyenda ariko iyo dusanze harimo ikibazo muri icyo gihe ashyirwa kuri ya miti y'amezi makumyabiri kubera yuko imiti itangwa ku mezi icyenda itandukanye n'imiti itangwa ku mezi makumyabiri Yeah.
igituntu rero icyo nababwira n'icyo gituntu ari igituntu gisanzwe ari igituntu cy'igikatu ni indwara ivurwa igakira gusa upfa kubahiriza inama n'amabwiriza muganga aguhaye Yeah.
Mu- iyo umuntu abyubahirije arakira rwose yego twakire na obede obede neza mwiriwe karame wowe uduhamagaye uri he eh, ni mu karere ka nyaruguru ahantu ikibazo cyanjye yego ese nita n'igare ushobora kuba uri kumwe n'umuntu urwaye igituntu ukanza cyangwa se n'igare ushobora kuryamana nawe arwaye igituntu ukaramu- ukaba wakandura
Ut- ni ryari ushobora us- gusangira cyangwa kuryamana n'umuntu urwaye igituntu ukandura
wenda mu gihe kirwaye ushobora kuryamana nawe ukaba wakandura cyangwa se mu gihe wenda kirwaye mwa- mwaba muri kumwe akaba yakikwanduza nta mu- Ah, n- niba ari icyo reka muhe umwanya gusubize Bu- bu- bugumye Yego.
hafi ubwo Eh, bwana habiyambere i nyaruguru yego Eh, wibaza niba umuntu ari kumwe n'umuntu urwaye indwara y'igituntu amuhumekera ashobora kwandura Eh, umuntu ashobora kwandura ariko noneho ikindi kintu namusobanurira ni uko umuntu uri kumwe n'umurwayi w'igituntu wese ntabwo ariko apfa kwandura Eh, ah, ikibigiramo uruhare ni ubudahangarwa bw'umubiri ni ukuvuga ngo ubudahangarwa bw'umubiri iyo bwagabanutse muri icyo gihe ashobora kuguhumekeraho cyangwa akagukororeraho cyangwa akitsamuriraho muri icyo gihe umuntu akaba yakwandura Eh, turebe rero bimwe mu bintu bishobora gutuma ubudahangarwa bw'umubiri eh, bugabanuka icya mbere nababwiye nababwiye ngira ngo iby'itabi byo nigeze kubikomozaho yuko nabyo bituma ubudahangarwa bw'umubiri bigabanuka ibindi rero bituma ubudahangarwa bw'umubiri bugabanuka ni umuntu ubana n'ubwandu bwa virusi itera sida Eh, ni umuntu ubana n'uburwayi bwa diyabete ni umuntu ubana n'uburwayi bwa kanseri ni umuntu ugira ikibazo cy'imirire mibi umuntu ugira indyo nkene indyo ituzuye muri icyo gihe uwo muntu ubudahangarwa bw'umubiri iyo bwagabanutse akegerana na wa muntu urwaye indwara y'igituntu utivuza akamuhumekeraho cyangwa akamukororeraho muri icyo gihe aba ashobora guhita yandura ku buryo bworoshye ariko umuntu udafite icyo kibazo cy'ubudahangarwa bw'umubiri uwo muntu ushobora no kumuhumekeraho ukamukororeraho ntahite yandura ntabwo ashobora guhita yandura Eh, rero iki iki yenda eh, ikimenyimenyi ni uko nababwira ko ubushakashatsi bwakozwe eh, nabwo n'ishami n'umu- ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ryagaragaje ko u rwanda rurimo ibyo bihugu harimo igituntu cyinshi cyane akaba ariyo mpamvu umuntu mukuru ni ukuvuga ngo umuntu kuva hejuru y'imyaka itanu akenshi na kenshi usanga yarahumetse twa dukoko tw'igituntu afite udukoko tw'igituntu ni ukuvuga ngo kugira udukoko tw'igituntu no kurwara igituntu biratandukanye ni ukuvuga ngo kubera bwa budahangarwa bw'umubiri wa muntu aba bana na twa dukoko tw'igituntu ariko atarwaye igituntu nubwo tuvuga kurwara igituntu muri cya gihe wa muntu uba ufite twa dukoko tw'igituntu mu mubiri yatangiye kugaragaza ibimenyetso muri bya bimenyetso nababwiye cyane cyane ya nkorora nababwiye inkorora igejeje cyangwa irengeje ibyumweru bibiri ubwo rero ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo abo bantu nyine bafite ubudahangarwa bwagabanutse abo bantu nibo bakunze kwandura cyane cyane indwara y'igituntu ariko iyo urebye mu rwanda mu rwanda ntabwo bikanganye cyane kubera yuko nk'abo bantu wenda tuvuze nk'abantu babana n'ubwandu bwa virusi itera sida abantu babana ubwandu bwa virusi itera sida abarwayi dusanga bafite na kiriya gituntu cy'igikatu bari kuri mirongo itatu ku ijana urumva rero ntabwo bikanganye cyane impamvu zidakanganye cyane ni ingamba zafashwe zo kwigisha abantu uburyo bwo kwirinda kwandura iriya ndwara y'igituntu hanyuma wa muntu nawe ufata imiti wa muntu ufata imiti aba acyanduza
umuntu ufata imiti ntabwo aba yanduza ni ukuvuga ngo ku gituntu ni ukuvuga ngo igituntu gisanzwe kitari igituntu cy'igikatu ubundi umuntu areka kwanduza nyuma y'ibyumweru bibiri afata imiti ariko nanone kubera yuko abantu baba bafite ubudahangarwa iyo wa murwayi yatangiye gufata imiti iyo yatangiye gufata imiti twa dukoko tw'igituntu turi mu mubiri we dutangira kugenda natwo tugenda turwara ducika intege iyo tubamaze gucika intege n'iyo duhumetse muri icyo gihe ntabwo ushobora kwandura indwara y'igituntu ku bijyanye n'igituntu cy'igikatu igituntu cy'igikatu cyo umurwayi areka kwanduza hashize nibura igihe kigera nko ku mezi atatu kubera yuko ibyo dushingira ku bizamini bigenda bikorwa hari ibizamini nababwiye bya kiritire tujya dukoresha muri laboratwari nkuru y'igihugu ni ukuvuga ngo buri kwezi bafata ikizamini cy'umurwayi w'igituntu cy'igikatu bakacyohereza muri laboratwari nkuru y'igihugu kugira ngo barebe uko bimeze ku bipimo bihagaze ubwo ni ukuvuga ngo dukurikije uko twagiye tubibona mu bitaro dufite mu rwanda dufite ibitaro kabutare tukagira ibitaro kibagabaga byakira ku ikubitiro bareba abarwayi b'igituntu cy'igikatu impamvu bashyirwa mu bitaro ni uko muri icyo gihe ni uko muri icyo gihe baba bashobora kwanduza abantu ubwo bashyirwa muri ibyo bitaro rero tukabakurikirana ubwo iyo cya kizamini kigaragaje ko wa murwayi uburwayi bwagabanutse mu gikororwa nta burwayi bari kubona mu gikororwa muri icyo gihe ava mu bitaro akajya gukomereza imiti mu bigo nderabuzima mu kigo nderabuzima cyamwohereje ni ukuvuga ngo iyo ubirebye muri rusange usanga abarwayi bamaramo nk'amezi atatu ku mezi atatu ntabwo umurwayi w'igituntu cy'igikatu aba atacyanduza ariko nanone biterwa n'uko umubiri w'umuntu wakiriye ya miti hari abarwayi tujya tubona ni bakeya bagera no ku mezi ane igisubizo kikiri pozitifu bivuga ko udukoko tw'igituntu tuba tukiri twinshi muri cya gikororwa ariko noneho ubwo igituntu umuntu uri gufata imiti watangiye gufata imiti igituntu gisanzwe igituntu gisanzwe iyo atangiye gufata imiti aba ashobora kwegerana n'abandi ntabwo ashobora kubanduza igituntu cy'igikatu rero iyo cya gisubizo cya negatifu cyabonetse cya kiritire muri icyo gihe niho aba yemerewe kujya gufatira imiti ku kigo nderabuzima cyamwohereje mu bitaro akayinywa atayiwe mu rugo nta kibazo cyo kuba yakwanduza abandi muri icyo gihe aba afite yego ye twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku ndwara y'igituntu ariko cyane cyane indwara y'igituntu cy'igikatu umutumirwa wacu ni bwana habiyambere inosa ushinzwe kwita no gukurikirana abarwayi b'igituntu cy'igikatu ku rwego rw'igihugu mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc mu rwanda ishami rero rishinzwe kurwanya igituntu mu gihugu nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire gaspar turi kumwe wiriwe urahagana hehe
mu gihugu cy'u rwanda yego
mu karere k'ubugesera by'umwihariko yego ikibazo ufite cyangwa igitekerezo
akabazo nashaka kubaza uwo mutumirwa mwatumeye ari ukuntu abantu bajya bavuga bati ngo harimo nk'umuntu ufite nka gurupe y'amaraso ugasanga ngo ntabwo ngo yapfa kwandura igituntu ariko numva ko burya igituntu numva ari- ari indwara nyine iterwa igenda ifite mikorobe zigenda ziyitera kugira ngo ya- igende isakara gutya aho rero Basire ndagira ngo abe yadusobanura ese koko ni ukuri ko hari umuntu ushobora ku- kuyandura cyangwa kutayandura bitewe na gurupe isange y'amaraso ntabwo nakabazo nayo mfite Ye, urakoze cyane gasipari Eh, bwana habiyambere eh, gasipari ati ubwoko bw'amaraso mwarimu tubwiye ibijyanye n'ubudahangarwa bw'umubiri hari aho hari uruhare ubwoko bw'amaraso bufite mu kuta- mu- mu- mu- mu- mu- gu- mu guha umubiri ingufu zo kutar- kutandura indwara y'igituntu ye mura- murakoze Eh, ikibazo cya gasipari nacyumvise Eh, ku bijyanye n'ibyo by'amaraso arimo avuga ubundi ikintu gituma umuntu atandura indwara y'igituntu ni bwa budahangarwa bw'umubiri ubwo budahangarwa bw'umubiri hari ngira ngo nabisobanuye Eh, abantu bagira ikibazo cy'ubwo budahangarwa ni bariya bakunda kunywa itabi cyane ni bariya babana n'ubwandu bwa virusi itera sida ni bariya abantu barwaye diyabete eh, ni bariya abantu bagize bagira ikibazo cy'imirire mibi ni bariya abantu bafite ibibazo bya kanseri ibyo nibyo abo bantu nibo bashobora kwandura mbere y'abandi abo bashobora kwandura mbere y'abandi rwose naho ku muntu ufite ubudahangarwa rwose bukomeye muri icyo gihe ashobora guhumeka mikorobe z'igituntu ngira ngo mu- nababwiye yuko mikorobe z'igituntu zibera mu mwuka abazihumeka rero ni benshi abo bazihumeka ntabwo ariko bose bandura igihe indwara y'igituntu ubwo ni ukuvuga ngo biterwa na ba- bwa budahangarwa bw'umubiri iyo ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanutse niwo muntu ashobora kuba yakwandura nk'iyo ndwara y'igituntu ikindi yenda na- nababwira nk'umuntu uba ukibutse nk'uburwayi bukomeye urugero nk'umuntu ukibutse malariya umuntu ukirutse nka malariya muri icyo gihe nawe ubudahangarwa buba bwaragabanutse nk'uwo muntu rero eh, eh, iyo ari agikiruka agahura n'umuntu urwaye iyo ndwara y'igituntu akaba ativuza muri icyo gihe aba ashobora kwandura ni ukuvuga ngo eh, indwara y'igituntu hari abashobora kuyandura hari n'abadashobora kuyandura ariko ntabwo biterwa n'amaraso biriya nyine gurupe sange ntabwo arizo zituma umuntu atandura ahubwo biterwa na bwa budahangarwa bw'umubiri ubudahangarwa bw'umubiri nabwo kugira ngo burusheho kuba ari ubudahangarwa koko bwo kurinda umuntu biterwa na n'imibereho umuntu aba afite nawe waba ugira indyo yuzuye nawe ubayeho neza uzagira ubudahangarwa bw'umubiri busumbya ubw'umuntu ubayeho nabi Ye, ubwo rero birumvikana ni- ndumva ibyo ari byo Birasobanutse namusobanurira ku rwose.
bijyanye no kwandura iyo ndwara y'igituntu yego twakire na wilson
yego mwiriwe wiriwe neza wowe urahagana he
Mm, ndi mu gihugu cy'ubuhinde mu buhinde mwiriwe neza aho ngaho
yego twiriwe neza No, ko ufite inyunganizi cyangwa ni ikibazo wifuza kubaza
Eh, ni nk'ikibazo nashaka kubaza Yego.
umutumiye Mm.
Eh, ku- ku byo yari ahejeje kuvuga byerekeranye n'ingene umuntu ashobora kwandura indwara y'igituntu Eh, hariho i- ibyo numvise yuko umuntu ashobora kwandura eh, bon, ashobora kwandura indwara eh, donc izo virusi zi- za- zitera igituntu akabimarana igihe kinini ata n'ikimenyetso na kimwe kiri- kiri- kirigaragaza Eh, bigashobora no kumara igihe kinini cyane ata- ataragwara atara- ata kimenyetso cyerekana ko eh, hari ikibazo yafite mu mu- mu mubiri wiwe kihari Mhm.
none nashaka kumubaza muri muri urwo ruge- kuva icyo gihe yanduriye kugeza igihe bya bimenyetso bi- bizoge- bizogera kuboneka urashobora kubo arashobora kuja kwa muganga kwipimisha baka- bakakibona canke bazokibona ari uko bya bya bimenyetso byatanguye kuza donc umuntu umubiri bwa budahangarwa bwiwe ibivu by'umubiri byamaze gutakara muri uwo mwanya uri hagati y'uko yanduye n'igihe ibimenyetso bigaragara bari- arashobora kwipimisha bakabibona akabazo ka kabiri nashaka kumubaza ni uko eh, numvise ko hari ubwoko bwinshi bw'i- bw'igituntu nubwo muriko muravuga ku- kuri iki gituntu cy'igitatu eh, nashaka kubaza eske igituntu cyose mu kugipima nashaka kubaza ibipimo bafata ko ari amaraso cyangwa hari ibindi bijya bapimamo igituntu kugira ngo ntahure neza kuko narumvise ko hari ibituntu biri mu bwoko bwinshi hari nyine butandukanye hari ibyo mu magufa hari ibyahe nashaka rero kumenya ingene umuntu ashobora kwipimisha bitewe n'ibimenyetso aba ariko arabona cyangwa ukaba yumva mu mubiri we murakoze urakoze cyane wilson bwana habiyambere wilson ni musobanuro byerekeranye no gupima yego ntitujya muri detaye cyane cyangwa se mu bisobanuro birambuye byerekeranye n'ukuntu umupima ariko kandi ashaka kumenya niba byose bipimirwa mu maraso noneho n'igihe umuntu atari yagaragaza ibimenyetso niba bashobora kumenya ko arwaye aramutse agiye kwa muganga nko kwivuza indi ndwara
ye murakoze kuri icyo kibazo cya wilson uri mu burundi ari mu buhinde ari mu buhinde ni ukuvuga ngo indwara y'igituntu ni indwara umuntu ashobora kwandura ariko akayimarana igihe kinini itari yigaragaza kubera iki kubera yuko udukoko tw'indwara y'igituntu kugira ngo twororoke bifata igihe kirekire ni buhoro buhoro buhoro buhoro ni ukuvuga ngo nanone ibimenyetso byigaragaza bishingiye kuri bwa budahangarwa bw'umubiri ku muntu ufite ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanutse indwara y'igituntu yigaragaza vuba na bwangu naho ku muntu ufite ubudahangarwa kuko bw'ubudahangarwa bukomeye muri icyo gihe bishobora kwigaragaza bitinze ku buryo bishobora no kwigaragaza na nyuma y'umwaka ibimenyetso iyo ari ahantu tumaze kuba twinshi iyo tumaze kuba twinshi mu mubiri niho cya kimenyetso cy'inkorora umuntu atangira gukorora niho umuntu atangira gukorora ubwo rero iyo amaze gutangira gukorora icyo wapima ntabwo ari amaraso ni igikororwa cya gikororwa kuko ubona kiba kivuye mu giturutse mu bihaha cya kintu ujya kubona kijya kijya gusa nk'umuhondo ubona ko ari igikorwa kijya gifashe icyo nicyo dupima muri icyo gihe iyo uburyo bwo gupima ashobora gukoresha mikorosikope ni cya cyuma bakoresha kwa muganga muri santire do sante mu bigo nderabuzima cyangwa se tugakoresha ya mashini ya jine egisipati nababwiye ariko hagati aho mu mbabare hagati aho abashobora kwanduza atari yanabimenya ko arwaye iyo ibimenyetso bitari byagaragara ntabwo aba ashobora kwanduza ahubwo kugira ngo yanduze ni ko akunda abakorora iyo akorora asohora udukoko twinshi cyane tw'igituntu ngo muri icyo gihe iyo atangiye gukorora ntaba ashobora kwanduza ariko iyo atari yagaragaza kiriya kimenyetso cy'inkorora ntabwo ashobora kwanduza noneho ku kintu akomojeho kuvuga ngo hari amoko menshi y'igituntu ntabwo igituntu gifite amoko menshi ibyo navuze byo kuvuga ngo gishobora kwibasira amagufa gishobora kwibasira mu bwonko gishobora kwibasira inturugunyu z'umubiri ni ibice by'umubiri udukoko tw'indwara y'igituntu tuba twashatse kwerekezamo ni ukuvuga ngo igituntu ucyandurira mu buryo bw'umwuka duhumeka udukoko tutagira mu bihaha tukaba dushobora bitewe na bwa budahangarwa bw'umubiri bwagabanutse tukaba dushobora kunyura mu miyoboro y'amaraso twerekeza mu yindi myanya y'umubiri ni muri urwo rwego rero hari udukoko dushobora kwerekeza mu ruti rw'umugongo hari udukoko dushobora kwerekeza mu bwonko hari udukoko dushobora kwerekeza mu magufa hari udukoko dushobora kwerekeza mu ntungu z'umubiri gutyo ibice byose hari n'udukoko dushobora kwerekeza no ku ruhu yuko hari n'igituntu gishobora kwibasira uruhu ubwo rero igituntu ubundi igiterwa nk'uko nababwiye cyaba cya gituntu gisanzwe nababwiye n'igituntu cy'igikatu giterwa na ya baside koke niyo igitera gusa ni ukuvuga ngo naba ari igituntu kidashobora kuvurwa na ya miti nababwiye rifampisine na izomiyazide muri icyo gihe icyo ni igituntu cy'igikatu naho iyo gishobora kuvurwa n'iyo miti muri icyo gihe aba ari igituntu gisanzwe ariko ubundi udukoko tw'igituntu ni udukoko tumwe yuko iyo ureba muri mikorosikope urugero utagiye gukora ya kiritire cyangwa ya ya jine egisipati ntabwo ushobora kuhita uvuga ngo iki ni igituntu cy'igikatu cyangwa iki ni igituntu gisanzwe ubona gusa muri mikorosikopi iyo ufashe icyuma cya mikorosikopi ubona gusa mikorobe z'igituntu ntabwo wavuga ngo iyi ni igikatu cyangwa iyi ni igituntu gisanzwe kugira ngo umenye ko ari igikatu cyangwa ari igituntu gisanzwe ni bya bizamini nababwiye jine egisipati noneho na ya kiritire ikorwa mu rwego rwa laboratwari nkuru y'igihugu aho niho ushobora kubitandukanyiriza yego yego reka twakire hari ikindi washaka kongeraho muri make hari Yego, abategereje ndumva nigera benshi ndi kureba aho ndi kugenda nandika ndumva byose Yego.
nabisubije Eh, ndumva bisobanutse rwose reka twakire na Eh.
rafiki rafiki wiriwe neza niba mwiriwe uri he
ndi burundi mu kirundo ku nteko santere idesani santire yihe
idesani ni mu kirundo Eh, Burundi.
mwiriwe neza aho ngaho
turiwe neza n'akavagarije kuko Mhm, nuko Ye, ikibazo cyawe cyangwa intererano
numva ibintu byose abaye tudekeze tugatwatahuye gusa Mm.
nagakoda umutumire mbe muri- muri kino- muri afurika muri na afurika yacu Mm.
ni igihe igihugu kiba cyiganjemo igituntu cyane rwose
igihugu ki- cyiganjemo igituntu cyane rwose
ego nakugira usanga bakora ku noro bakavuga ati "Burya igi- igihugu iki ni iki, nicyo kirimo abantu nk'akarorero bati muri kongo ni kongo niyo ifite abantu benshi barwaye ebola ako ni akarorero
Mm. I- Ati- nanjye nabagize ati muri afurika ni cyo gihugu kiba cyarabonetse nk'abantu benshi baba barwaye igituntu mhm. ubu Eh, twari kandi- turimo twibanda cyane mu rwanda ne n'ukuntu iyi ndwara igaragara n'uko eh, bayivura ingamba zafashwe ariko ubwo nta- ntibyabuza ko namuha umwanya akagira icyo akubwira mu rwego gusa ndacyabandanya Mm.
none ok- uko mbona abantu barwaye igituntu bakagitora baka- bakabaha imiti Mm.
hoba hoba hahera nk'amezi angahe cyane imyaka ingahe kugira ngo bakire
kugira ngo bakire Eh, Eh, yari yakivuze reka anda- anamuha umwanya akubwire muri makeya
ikindi nacyo Mm.
turashe mu ku- kubura uno munsi wa ga- buri munsi wa gatatu kuramo aho iganira kijyanye ni- n'amagara meza nashaka muto muto mubwirire umuganga uba yarinze muri umuganga uba ati nka birya bigwara usanga abantu bagwara bakoze imibonano mpuzabitsina Mm.
nka integisase gisiburema transimisiyite Mhm.
baze badutegurire ingorane zikibizi neza ni ni nk'indwara zifatira mu mibo- mu mibonano mpuzabitsina
Eh, Eh, sawa ko in- ba- ba- baze badutegurire ingora ya- ya sipirisi I- ya sifirisi
ukuntu yandukira ukuntu bigenda nyine cyose nk'uko nyine okay Tuz- tuza tuzabatumirira umuganga
Eh, Yewe.
bigize neza urakoze cyane rafiki bwana habiyambere ni mugire icyo mubwira rafiki mbere y'uko dukomeza hari benshi bategereje
ye murakoze ku kibazo cya rafiki wo mu burundi mu kirundo Eh, avuga ati ni ikihe gihugu cyaba cyiganjemo iyi ndwara y'igituntu muri afurika Ah, ni ukuvuga ngo ubu ni uko ntafite imibare nta mibare mfite ariko eh, abishatse rwose imibare na atange nimero za telefone nimero za telefone nge nzayimwoherereza rwose ayo amaraporo tuba tuyafite kubera yuko abaterankunga tu- tugira bafasha ibihugu byinshi byo muri afurika noneho eh, ni muri urwo rwego rimwe na rimwe bakorera amaraporo nyine y'ibikorwa bagiye bakora bakagenda bagaragaza n'imibare ya buri gihugu ubwo Yego.
ngewe rero eh, iyo mfite niyo mu rwanda iyo mu bindi bihugu ntayo mfite iyo mu rwanda yo nyizi mu mutwe ariko mu bindi bihugu nshobora kuyibona eh, yenda ndi nko mu biro ndi mu biro nshobora kuyibona nkaba Ntacyo- nayimubwira abahe nimero ya telefone ngewe nzayimwoherereza Ye, dushobora nzayimwohereza nzamuhamagara nyi- nyimubwire rwose a- ashire amatsiko Ura- urakoze cyane Eh, ku bijyanye n'ikibazo yibajije ati kuki indwara y'igituntu kuyivura bifata igihe kirekire Eh, impamvu nta yindi ni uko uko udukoko tw'igituntu tugenda twiyongera ah, buhoro buhoro buhoro buhoro no kugira ngo kivurwe vu- kigenda gikira buhoro buhoro akaba ariyo mpamvu bifata igihe kirekire kugira ngo namubwiye yuko cya gituntu gisanzwe umuntu avurwa amezi atandatu noneho igituntu cy'igikatu eh, tukaba ki- kivura mu buryo bubiri hakaba abavurwa n'imiti dutanga amezi icyenda nibo abandi baba bafashwe n'igituntu cy'igikatu aribwo bwa mbere noneho abafashwe n'igituntu cy'igikatu ari ubwa kabiri cyangwa inshuro nyinshi tubavura eh, amezi makumyabiri urumva hafi imyaka ibiri urumva rero impamvu bifata iyo myaka ni uko kugira ngo twa dukoko tw'igituntu tuzashyire mu mubiri bifata igihe kirekire uko twiyongera buhoro buhoro niko no kukivura tugenda dupfa buhoro buhoro buhoro buhoro kugeza igihe dushiriye mu mubiri ndumva ari ibyo yari yabujije ikibazo yari afite buriya ni uko batabasha kutwumva neza mu burundi kuva tutavugira kuri fm hari benshi batarimo kubasha kutwumva ubwo igisubizo mwarimu mwatanze ntiyari yacyumvise ariko ubu noneho ndibwira ko abyumvise twakire tiyeri tiyeri amahoro urahagana hehe
bujumbura mu burundi yego ufite intererano cyangwa ni ikibazo wifuza kubaza umutumirwa
narinjise akabazo ariko ntabwo ari ubwa mbere ndamutse uwo mutumire hanyuma ndanabashimira mwebwe kubera ko muri afurika turafise akamenyero kuba ugomba kuvuga kugaruka ku ndwara kuyivugaho kubera ko yamaze abantu kubera ko muri iyo minsi iba yigaragaje ko yishe abantu batari bake rero mwebwe ndabashimira cyane kubera ko muyigarutse ko kuko hari ibintu byabaye muri afurika sinzi ko byaba biri no ku isi yose aho usanga hari indwara zabaye ngaho zikitwa ariko umenga ni ingendanwa ni indwara zibwiza kubana n'abantu ugaca usanga rero umuntu abifata minenegwe gutyo ugasanga mbere n'abanyagihugu babifashe babonye ko hari ibintu umenga ntibisanzwe hambere iyi ndwara ngira hari mu kugira ijya mu rugero rumwe na sida kuko sida ubu abantu barayibona ukamenga ntibisanzwe baragendana nicyo gituma rero nagomba nibarize kuko haraba amanama menshi ukumva ni amanama mpuzamakungu aba ku ndwara kimwe n'izindi n'iki gituma kirimo agomba zo mutumire sinzi ko hari icyo abizi ko iyi ndwara ko izwi kandi ibayeho harakiri kitari mike habuze iki igiki cyabuze ngo gikorwe kugira ngo hashobore kuboneka urucanco kuko biragoye gutahura ingene indwara imara igihe kingana gutya hataratoga urucanco mbura numva ko sida yo banayigerageza ukumva ko hari ubushakashatsi bukorwa mbega none iyi ndwara yo habuze iki ngo habe ibyigwa bishobora gukorwa kugira ngo haboneke urucanco ruja mu nzira kugira ngo bayigwanye burundu ubundi bwose umenga hariho intumbero yo kugomba kugira indwara zimwe zimwe urudandazwa murakoze cyane jeni urakoze cyane tieri bwana habiyambere tiyeri hagarutse ku buryo bwo kurandura iyi ndwara ariko ajya avuga urucanco ari rwo rukingo
ye murakoze ku bijyanye n'urukingo rw'indwara y'igituntu mu rwanda turarufite turarutanga umwana akaba aruhabwa akivuka umwana iyo akivuka ni rwo rukingo rwa mbere ahabwa impamvu bihutira kurutanga akivuka kuba ari ukugira ngo nk'uko nabikomojeho mu rwanda hari abantu baba baranduye udukoko tw'igituntu ariko batarwaye igituntu ubwo rero ni ukuvuga ngo tuba dutanguranwa kugira ngo muri ba bantu baza guterura uruhinja hatazamo nk'umuntu watangiye kugaragaza ibimenyetso bityo akaba yakororera kuri rwa ruhinja rugahita rwandura urwo rukingo rurahari ariko rero nubwo urukingo ruhari nigeze kuvuga ku kintu kijyanye n'ubudahangarwa bw'umubiri iyo ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanutse kuri uwo muntu wakingiye wakingiwe muri icyo gihe nawe aba ashobora kwandura iyo ndwara y'igituntu ni ukuvuga ngo urukingo rukomeza kugira agaciro karwo muri cya gihe umuntu atari yahura n'ibintu ibyo ari byo byose bishobora gutuma bwa budahangarwa bw'umubiri bugabanuka mu gihugu hose
yego twakire niyo nkuru wiriwe yego santere ni rurembo yego ufite ikibazo cyangwa n'intererano
ikibazo nari ifise ndabaza none igituntu ko numva ngo kirandukira dufata igifashe nk'umwe mu muryango barashobora nko guca baca abandi basigaye kugira ntabandukize ikindi nacyo ndagenda bashimiye kuba mutugizeho ibiganiro yewe murakoze namwe kudukurikira no kuduha inyunganizi ye mbwana habi ya mbere nimusubize niyo nkuru
ye ku kibazo cya niyo nkuru ugira ati ese n'aba mu muryango hari umuntu warwaye indwara y'igituntu mushobora gukingira abagize uwo muryango kugira ngo nabo batandura ni ukuvuga ngo nk'uko maze kubivuga urukingo rw'indwara y'igituntu umuntu aruhabwa akivuka umuntu akiri agahinja gatoya akivuka rwose ni ukuvuga ngo iyo wakingiwe urwo rukingo ukaba wararuhawe ukivuka nta bindi bibazo ufite bishobora gutuma bwa budahangarwa bw'umubiri bugabanuka ntabwo uba ushobora kwandura iyo ndwara y'igituntu niyo mpamvu rero abantu bakuru bagakingirwa cyane cyane ko byagaragaye ko abantu bakuru baba barahumetse twa dukoko tw'igituntu umuntu rero wahumetse udukoko tw'igituntu ntabwo ashobora guhabwa urwo rukingo rw'igituntu niyo mpamvu baruha abana bakivuka abana impinja uruhinja rukivuka urugero naba uruhinja rwavutse uyu munsi ntabwo bishobora kurangiza iminsi itanu rutari rwakingirwa bagomba kwihutira kurukingira vuba na bwangu kugira ngo barurinde kwandura iriya ndwara y'igituntu ariko ku bantu bakuru ntibishoboka ntabwo bashobora kumukingira urukingo rw'indwara y'igituntu kubera ko byagaragaye ko umuntu mukuru wese aba afite udukoko tw'igituntu mu bihaha bye ariko utwo dukoko nta kintu dushobora kumutwara ibyo byaragaragaye niyo hari abantu bajya bagira gutya wenda bakanga kubyemera iyo banze kubyemera hari uburyo bashobora kubisuzuma kwa muganga hari umuti hari umuti bita tiberikirine umuti bita tiberikirine barawugutera bamara kuwugutera ahantu bateye bagashyiraho ikimenyetso noneho bakubwira igisubizo hagati y'amasaha mirongo ine n'umunani n'amasaha mirongo irindwi n'abiri hari ukuntu haba habyimbye nyine habyimburutse hagenda habyimba nyine hatumburutse ku buryo hari uburyo ki babisuzuma bakakubwira bati ufite udukoko tw'igituntu mu mubiri cyangwa ntabwo dufite niyo mpamvu rero gukingira hakingirwa abana batoya ntabwo hakingirwa abantu bakuru yego ubwo ababyeyi bumvireho reka twakire na jean bosco jean bosco wiriwe ni amahoro nyarutsa nawe ubaze akabazo kawe cyangwa se utange inyunganizi
yego de inyunganizi batanga kuri ibi bijyanye n'indwara y'igituntu mu bisanzwe abenshi bakunda gufata ko indwara y'igituntu ari indwara umenga uyirwaye abasuzuguritse haba mu kibano bigatuma mbere bigira ingaruka mbi ku bijyanye no gufata imiti n'ibindi kandi iyo umuntu adakurikiranye neza gufata imiti y'indwara y'igituntu nabyo bimugira ko ingaruka mbi cyane rero nagomba kuvuga iki ku bantu baba babonye ko bakigwaye cyangwa bikeka ko bakigwaye kujya kwa muganga ni iby'ingenzi nk'uko abanyarwanda bakunze kubivuga cyangwa ni iby'ikimazi nk'uko mu burundi tubivuga yego
ariko hariho ababyirengagiza rwose mbere kugeza aho igituntu kibica ibyo ngendo ndabibona mu karere mbayemwo nagize muri komantere ko nigeze kukigwara narabonye yuko biterana ikibazo iyo umuntu abonye amenye ko arwaye igituntu sinzi ngo mu bundi burere nko mu rwanda ngo si uko bimeze ariko no mu burundi iyo umuntu arwaye igituntu usanga agomba kumenga arikumiriye mu bandi
reka ngushimire ndumva birumvikana jean bosco turimo kugera ku musozo ndumva rwose ushaka kuvuga abantu ko bahezwa kubera ko barwaye igituntu bagasuzugurika rekamo ijambo rya nyuma bwana habiyambere amasegonda makeya dusigaranye mutange inama ngufi cyane muri rusange ku badukurikiye muri uyu mwanya
ye murakoze mbere y'uko ntanga inama ndabanza mvuge kuri kiriya kibazo cya jean bosco gake cyane kuko isaha irarangiye indwara y'igituntu umuntu uyirwaye aba asuzuguritse ubundi umuntu uwo ari we wese ashobora kwandura indwara y'igituntu yaba umukire yaba umukene ntabwo bivuga ko rero umuntu urwaye indwara y'igituntu aba asuzuguritse biterwa gusa n'uko abantu bakanguriwe iyo ndwara ni ukuvuga ngo nk'ibijyanye n'iyo ndwara mu rwanda iyo umuntu ayirwaye yumva yuko ari indwara kimwe n'izindi ndwara zibaho akagirwa inama na muganga agafata imiti uko bikwiye bityo rwose akavurwa ya ndwara agakira mu rwanda rero ntabwo abo barwayi bahabwa akato reka rero dusoreza yego muri rusange badukurikiye iki kiganiro ni uko umuntu uwo ari we wese ugaragaje ikimenyetso cy'inkorora iyo nkorora ikaba imaze ibyumweru bibiri yego murakoze cyane murakoze cyane yitabire gukurikiza inama z'abaganga aha niho dusoreje ikiganiro mwakoze mwese kudutega amatwi nshimiye n'abadafashe ku buhanga bw'ibyuma mwese mwese mugire ubuzima buzira umuze